iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na eugenia mukankusi abaduteze amatwi mwese ndabaramukije turakomereza ibiganiro byacu ku makuru turakurikizaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo ikaze ku ijwi ry'amerika duhere rero ku makuru
urakoze ejeni ndabaramukije mwese muri kumwe murakurikira ano makuru reka tuyahere muri afurika mu gihugu ca Guinea perezida Alpha Condé niwe yatsinze amatora ubugira kabiri nk'uko vyamenyeshejwe n'umugwi ujeje gutunganya amatora inyuma y'iminsi itandatu yariheze ayo matora y'umukuru wa Guinea atunganijwe ayo matora rero yatsinze n'ibice mirongo itanu n'umunani ku ijana by'abatoye Selu Dalen Diallo yararongoye urunane rw'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi yaronse mirongo itatu na rimwe ku ijana aca mbere amenyesha ko agiye kugira imyiyerekano kuko avuga ko ayo matora yagizwe yabayemwo ubusuma abarorezi bava mu bihugu vya buraya bo bamenyesha ko atabusuma bw'ababonye ko ariko habayemwo utunenge mu itunganywa ry'ayo matora nko kugurura ibiro vy'amatora batevye bigatuma haba imirongo miremire n'utundi ariko ataco twahindura ku biharuro vy'amatora umwungere wa ekiriziya gatolika papa francis yifuje ko yifuje ko mu itunganywa ry'idini hogira ibihinduka nk'abafasha mu bikorwa by'imana bakongerezwa amabanga bashinzwe gusumba ayo bafise ubu inama y'abepiskopi igahabwa ijunja rikwiye mu gufata ingingo zimwe zimwe hamwe mbere no ku bubasha bwa papa nyene ibyo papa francis yabivugiye mu nama bita sinode igira ya mirongo itanu aho ahura n'abasenyeri bagahanahana ibyiyumviro ku bibazo bimwe bimwe n'ibindi biraba ekiriziya gatolika ni no muri iyo nama nyine yaciye amenyesha ko urugendo azogera muri afurika mu kwezi kuza ruzogenda ubwo nago akaba atekanya kurugira mu bihugu bya kenya mu gihugu cya uganda n'igihugu cya repubulike centre africaine mu butumwa azotanga aho hose azogendera harimwo ko hoba ibiganiro hagati y'abemera kirisito n'abemera isilamu abanyapalesitina banini bapfuye ku munsi wa gatandatu mu gihe babandanya bakoresha imbugita mu gutera abanyayisirayeli babacumise babiri muri abo biciwe mu karere kari hafi ya yeruzalemu abandi babiri nabo mu karere ka hebron imishamirano iri mu bwicane hagati y'abanyayisirayeli n'abanyapalesitina yatanguye haraheze ukwezi itangurira aho abanyapalesitina bita ku musigiti al aksa i yeruzalemu abayahudi nabo bakahita temple mount abanyapalesitina bakagiriza abayahudi ko bagomba kuhigarurira ariko abayahudi nabo ivyo bakabirahira igihugu ca iran caramiriye kure ibirego vya leta zunze ubumwe za amerika n'ubufaransa bivuga ko ibisasu vya misire vyatewe ko kabuba bubipime ko baharimwo ukurenga ingingo y'ishirahamwe mpuzamakungu one ivyo bihugu bibiri ubufaransa na leta zunze ubumwe za amerika vyabivuze vyitwaje ko ivyo bisasu ca misire gishobora kuraswa gitwaye ubumara bw'ibijwanisho ronyanganda ibicishije kuri mohamed javaz zarif uwo ni minisitiri wa iran ajejwe imigenderanire ico gihugu cigovyora kivuga ko ivyo bisasu bidashobora gutwara bwe n'ubwo bumara ko rero ivyo bitari mu vyabujijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu onu muri yemen ibitero vy'indege za arabi saudite n'abafashanya zarihekuye mu kwica abarwanyi babo mirongo ibiri zigakomeretsa n'abandi mirongo ibiri nyene uko vyagenze ni uko abarwanyi bari bahejeje kwirukana abarwanyi b'abahuti barwanya leta ya yemen bafashijwe na iran babakuye ahitwa taiz izo ndege zica zirabatera zibaza ko hari abaroberi aho muri yemen rero arabiya saudite n'abo bafashanya bariko barafasha leta ya yemen yemewe n'amakungu iriko iri kurwanya ikiroberi ki kirwiyeremwo abitwa abahuti bashigikiwe na irane kuva mu kwezi kwa gatatu abantu bashika ibihumbi bine n'amajana atanu baramaze guhasiga ubuzima baramaze gusiga ubuzima muri iyo ngwano ubutegetsi bwa leta ya mexique bwameje ku munsi wa gatanu ko buri ku muhito w'umudandaje w'urumogi akomeye yitwa joaquim guzman azwi ku kazina k'ubizi ka el chapo uwo munyororo yatoretse mu kwezi kw'indwi yimvye umuserege w'ikilometero n'inusu kuva ku gasho yari apfungiwemwo gushika hanze y'umunyororo ubu rero ariko arahigwa mu ntara ya sinarowa iri mu imisozi myinshi abajejwe umutekano bakavuga ko ashobora kuba yarakomeretse ariko ahunga abasoda b'abamarine bari bamusagirije bagomba kumufata uwo munyororo el chapo ni nk'iwa mu kirenge ca perezida wa mexique enrique penya nieto yari yagize kurwanya abadandaza urumogi nk'ishingiro ry'intwaro yiwe igihuhusi kirimo umuyaga cahawe izina ya kopo kirashobora gutuma mu mazinga ya filipine harwa imvura nyinshi ishobora gutuma imyonga yuzura bikonona ibintu byinshi cyane cyane mu izinga luzone
dushimiye mugenzi wacu utugejejeho ayo makuru nshuti zacu muracyateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uyu ni umwanya noneho tubagezaho ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo mwaramutse neza nshuti z'ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika mwakoze guhitamo uyu murongo kuri uyu munsi wa none hoje niyigena ayoboye ikiganiro naho kuri mikoro muri kumwe nanjye nicole muziranenge ikaze muri iki kiganiro hari igihe uza akanguka amasuya waga wumuka uza asanga agatima kagihari
ni christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu stay in touch uko iminsi igenda ihita indi igataha muri iki gihe ni nako ikoranabuhanga ubumenyi guhanga ibishya n'ibindi bigenda birushaho kwiyongera bityo bikagendana ahanini no gushakira ibisubizo ibibazo duhura nabyo tubikomozaho uyu munsi wa none tugiye kuganira ku ngaruka zo kuboneza urubyaro ku batararugira turatangira twiyumvira ikiganiro mpaka na bamwe mu rubyiruko bo mu mujyi wa kigali batubwira ibitekerezo byabo kuri ibi turaza gukomeza twumva ikiganiro n'umubyeyi ndetse n'umuganga baratubwira byinshi yaba uko babibona impungenge ingaruka zibitera n'ibindi si ibyo gusa kandi turumva n'ubuhamya bw'umwe mu wakoresheje ino miti aringaniza urubyaro uburyo yabikoreshaga impamvu yabihagaritse ingaruka ndetse n'ibindi ikinamico nyiramubande nta kuyisiba n'igice cya cyenda ni mu kiganiro ejo cyane
rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka h'ejo hatubera reka nkwibutse ko nawe udukurikiye ushobora kuduha ibitekerezo byawe kuri iki kiganiro utwohereza ubutumwa kuri nimero zacu arizo zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ushobora no kutwandikira kandi unyuze kuri peji yacu ya facebook ariyo ejo youth eco cyangwa se kuri email ejo youth eco arobazi gmail com naho ku biganiro bya ejo byatambutse bisange ku rubuga rwacu ari rwo wawawa akadomo ejo youth eco akadomo org kuboneza urubyaro bizwi ku izina rya onapo ni imwe muri gahunda leta y'u rwanda yakunze kuvugaho cyane hagamijwe gushishikariza abaturage kuyikurikiza kubwo gukemura ibibazo byinshi bitandukanye cyane cyane ibyo kwirinda indahekana kubyara umubare w'abana benshi tudashoboye kurera ndetse no guhaza hamaze kugaragara ko hari abayikoresha batagamije gukemura bene ibi bibazo ndetse bataragira n'urubyaro ariko bakabikora bakoresheje uburyo butandukanye yaba kwiteza inshinge kwambara udupira tumara hagati y'imyaka itanu n'icumi gukoresha indangamatariki karindari mu ndimi z'amahanga cyangwa agakingirizo ndetse n'ibindi ariko kuko bimwe biba bitarabagenewe bigatera ingaruka nyinshi zitandukanye aha twavuga gutinya kwivuza mu gihe imiti ikuguye nabi ubwoba bwo kuba ushobora kuzabura urubyaro kuba bitizewe kuba ari munsi y'imyaka cumi n'umunani ndetse n'ibindi dutangira ikiganiro ariyate tagwiza yagiranye ikiganiro mpaka na bamwe mu rubyiruko bo mu mujyi wa kigali aho bamwe bemeza ko ntacyo bitwaye kuba waboneza urubyaro utararugira abandi nabo bakavuga ko kuringaniza urubyaro utararugira byateza ingaruka nyinshi reka tubatege amatwi
ikaze muri studio tukaba turi mu kiganiro mpaka gifite insanganyamatsiko igira iti ntacyo bitwaye kuringaniza urubyaro utararugira jya ugiye kuyobora iki kiganiro ndi ariya tetagwiza nkaba ndi kumwe n'urubyiruko rwo muri kigali rugiye rutandukanye rukaba rwigabanyijemo amatsinda abiri urwemeza ko kuringaniza urubyaro ntacyo bitwaye ndetse n'urubihakana mbanze mere ku bantu bahakana ko kuringaniza urubyaro utararugira ari ikibazo gikomeye tangira mumpa ingingo ndetse n'ingero zazo zinyemeza ko kuringaniza urubyaro utararugira byaba biteye ikibazo kuri mwebwe nibyo koko hari ukuntu twe tutakumva ukuntu yaringaniza urubyaro atararugira twumva ari ibintu byashobora kuba byagira ingaruka nyuma njye no ku ruhande rw'ibumoso bwanjye mushobora kumbwira uburyo kuringaniza urubyaro utararugira ntacyo byaba bitwaye ya nta kintu byaba bitwaye kuko uba ushaka kwifata ushobora kunywa ibyo binini ushobora ku- gutwiteza urwo rushinge mu rwego rwo kwirinda byagutera ibibazo ntabwo twemera mwese bibaye byiza si wakirinda abashije kuba wajya mu byo byo kuringaniza imbyaro urabona iki gihugu cyacu kirimo iterambere ryinshi cyane turirukankana n'iterambere bivuze ngo uri umukobwa ugomba kwi- kwiteza urwo rushinge cyangwa ibyo binini kugira ngo bye ko kubangamira mu iterambere turimo dusatira byose tubyumva none si ubwo urwo rushinge cyangwa ibyo binini ntabwo byazakugira ingaruka bikaba bitakugendekera neza mu gihe waba ubikoresheje icyo navuga ko izo ngaruka nk'uko ibicuruzwa bituruka hanze hari ikigo bicamo kugira ngo bigaragare ko bifite ubuziranenge nkeka ko na minisiteri y'ubuzima yemeje izo- izo, izo nshinge n'ibinini yabanje kubipima kuko izi ikibazo kirimo mu gihugu twebwe icyo tuvuga ku kuboneza turareba inyungu rusange ziri mu iterambere ry'igihugu no kugira ubuzima bwiza ntibivuze ko kuboneza ari ukujya mu buraya ntabwo twemeranya ese ko abakera batabonezaga imbyaro sibabashaga kwirinda igihugu tugezemo ni ngombwa ko tugabanya umubare w'abo tubyara kugira ngo tubabonere iki ubushobozi bwo kubarera kubajyana mu mashuri none ni ukuvuga ngo twimike ubusambanyi tugabanye kubyara ntabwo kujya muri onapa ari ubusambanyi kimwe n'uko hariho n'abatayirimo basambana icyo nshingiraho ndavuga nti ikintu cyose cyinjira mu gihugu gifite impamvu cyemerewe gukorerwamo nimba iyo miti n'inshinge byemezwa nuko nta kibazo biteza ku babikoresha nagira ngo mbanze mbaze ku ruhande rw'abemeza ko kuringaniza urubyaro cyaba ari ikibazo ese murabona ni mushiki wawe cyangwa uwo mukundana uwo ari we wese aramutse aringanije urubyaro akavuga ati "Ah, kugira ngo mutwite ningeze amezi atatu numve uwo mwana ndashaka kumukuramo sinaruringaniza yanjye numva ko nka mushiki wanjye anyemereye ko azaruboneza ariko ntajye mu busambanyi namwemerera ariko nanone menye ko agiye kuruboneza ari uko agiye gukora ibyo yishakiye ntabwo Banjye wamwemerera ntabwo namwemera Eh, murakoze cyane ku ruhande rw'abemeza ko kuringaniza urubyaro ntacyo byaba bitwaye utarageza igihe ese mwebwe kuri mwe murabona muri iki gihe kuringaniza urubyaro ku nshinge ku miti kandi uzarushinga ukabura urubyaro neza bitewe na ya miti waba warakoresheje mbere oya ntabwo icyo ngicyo cyo twagishingiraho cyane kuko hari ababikora hari ababiteza izo nshinge bikabagirira ingaruka ariko biterwa n'ukuntu wayifashe inama nagira urubyiruko ni uko nababwira ko kwirinda biruta kwivuza kandi no kwifata bya byiza kurushaho ngira inama urubyiruko navuga nti nimba runaniwe kwirinda niru- nirwi- nirujye muri onapo uwo byananira kwirinda ajya muri onapo akareba ejo he uko ahategura
uru rubyiruko turarushimiye kubw'ibi bitekerezo batanze ese wowe udukurikiye ubona hari icyo bitwaye kuba umukobwa yaringaniza urubyaro atararugira nimero ni ya yindi ni zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri dukomereze ikiganiro mu karere ka rubavu ni bagenzi bacu crispin mizero afatanyije na tabara pacifique baganiriye n'umubyeyi ndetse bagaruka i kigali baganira n'umwe mu baganga bababwiye uko babyumva ingaruka n'impungenge babona n'ibindi reka tubumve hari uburyo butandukanye bwo kuboneza urubyaro ntabwo dukoresha imiti itandukanye hakaba harimo ibinini inshinge udupira two mu kuboko agapira ko muri nyababyeyi gahunda yo kuboneza urubyaro iriho kugira ngo umuturage abyarire igihe ashatse anabyara umubare w'abana ashatse akurikije ubushobozi bwe ndetse n'ubw'igihugu gusa muri iki gihe abenshi mu rubyiruko bisanga mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina bityo aho kugira ngo habeho inda zitateguwe bagahitamo kuboneza urubyaro bityo uko gikundi makire ni umubyeyi w'abana batatu atuye mu karere ka rubavu hari ibyo atekereza ku rubyiruko kuri iki kintu njyewe numva nyine urwo rubyiruko ruba rutannye cyane Eh, nta muntu ukiri urubyiruko wakagombye kujya kuboneza urubyaro umubiri ntiwakagombye konanira kuko ntabwo bagenga umuntu niwe ugenga umubiri nta kintu wagombye kuvuga ngo cyakunaniye cyane cyane ko imana yaguhaye ubwenge ukaba ushobora gutegeka uwo mubiri wawe ahubwo niba yumva umubiri umusaba kuba yakora imibonano mpuzabitsina agahitamo agashaka abenshi mu rubyiruko babikora nkana kubera amarangamutima ibyifuzo n'irari ry'imibiri yabo nyamara matilde umuganga ubimazemo imyaka cumi n'icyenda hari impungenge agaragaza nitwa imbabazi matilda nkaba nkorera hano ku bitaro bya muhima muri serivisi ishinzwe kuboneza urubyaro iyo duteye umuntu imiti sibyo urenda urushinge cyangwa ibinini bijya kujijisha ubwonko kugira ngo budatuma hatangwa imisemburo orijinali ituma intanga zishya kandi uvuga ngo iyo iri ku binini ku nshinge ku dupira two mu kuboko buri cyose cy'umusemburo ntabwo intanga zisohoka ntabwo zishya noneho yaba umuntu atari yabyara wenda tuvuga bitangiye afite imyaka cumi n'ibiri siteme ubupiritire byifogisoroma zayo ni umusemburo ujya gusa n'uri mu mubiri ariko wo ni pirate ntacyo umaze no kujijisha kugira ngo ubwonko bugire ngo muri mu maraso harimo imisemburo ihishe ntabwo kandi ntayirimo urumva ko mu by'ukuri araronge ntawamenya mu gusoza uyu muganga yagize inama atanga izo ngaruka zishobora kubaho kimwe n'uko zitabaho biterwa n'umubiri w'umuntu ushobora kugira ikibazo cy'umutwe ushobora kubaho cyangwa ntubeho sibyo turabimubwira cyangwa tuvuga ati imihango ishobora guhagarara igihe urimo gukoresha urushinge cyangwa ikaza rimwe na rimwe turabimubwira cyangwa ngo wenda ushobora kugenda ugira agasereri rimwe na rimwe bishobora kumubaho cyangwa ntimu- ntibimubeho biterwa n'umubiri nk'uko hari udutera urushinge ntagire n'ingaruka n'imwe uko yajyaga mu mihango bikakomeza rwose ntagire na kimwe bimuhinduraho biterwa n'umubiri ubundi wenda ku rubyiruko bibaye byiza rwakwifata sibyo runaniwe kwifata byibuze rugakoresha agakingirizo
Ah, barakoze cyane nk'uko kandi benshi bafite imyumvire itandukanye kuri ibi ni mu nkuru ya Karen wizeye n'umwe mu waringanije urubyaro akoresheje imiti araduha ubuhamya umwanya ni uwawe
ku myaka makumyabiri nibwo uyu mubyeyi utarashatse kwivuga amazina yatangiye gukoresha imiti yo kuringaniza urubyaro icyo gihe yari atarashaka umugabo nk'umwe mu bantu baringanije urubyaro ese ni ubuhe buryo wakoresheje netezaga urushinge rw'amezi atatu utubwiye ko wakoresheje urushinge ese waba wararukoresheje mu gihe cy'imyaka ingana iki?
niteje imyaka itanu igihe watangiriye kurukoresha wari ufite imyaka ingahe nari mfite imyaka makumyabiri none watubwira umaze imyaka ingahe uretse gukoresha ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro ukoresheje urushinge maze imyaka icumi n'itatu mbiretse mu kuganira n'uyu mubyeyi urabona avuga asa nk'aho atisanzuye kuri ubu afite imyaka mirongo ine n'ine y'amavuko mu kuba yarakoresheje imiti yo kuringaniza urubyaro atarashaka ngo hari ingaruka yabikuyemo kuko nabonaga bitangiye kunzanira ingaruka ntabwo najyaga mu mihango narwaragurikaga umutwe ukandya buri kanya ako naje kubireka nabwo sinahise mbona imihango nahise nyongera ndamara indi myaka ibiri ntarayibona byanzana ingaruka nyinshi ko narwaragurika mu nda hakandya buri munsi nkajya njya kwa muganga buri kanya buri kanya arakomeza atanga n'inama kuri bamwe bakoresha imiti yo kuringaniza urubyaro ariko nyamara batararugira yewe inama nabagira kuboneza urubyaro ni byiza ariko bakoresheje urunigi batiteje iyi miti Karen urakoze ku bw'iyi nkuru ndetse n'uwo mwagiranye iki kiganiro namwe mu gifungura indangururamajwi zanyu ikiganiro n'ejo radiyo n'ijwi rya amerika
kwimakea ahubwo mba ndi bize ndimo ndashaka umugati bebi bebi yo suku kwimakea ahubwo mba ndi bize ndimo ndashaka umugati eh, oyo
eyo ni mico the best nkora afrobeat original nkurikirana ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu buri cyumweru stain touch Ah, dukomeza nk'uko mumaze kubimenyera ni mu gice cya cyenda mukurikirana ikinamico nyiramubandi reka twumve uko byifashe
igarura amajwi y'amahoro ubushize duheruka agasimbanyi ngo yungutse icyo azahimisha bagenzi be yaba yarabigezeho mukurikire umukino
kane kane ngo we hano nkwereke ibyo nkubaza ye eee ndaje wowe we wasanga kandi yongeye kubakoresha uhita mbiruka
sasa sinaherutse uvuga ko ugiye mu mujyi usogwera yewe garukiye mu marembo y'umujyi kubera uburemere bw'amakosa ukomeze gukora rwose yewe Wowe.
tekane Mm. inkuru zingezeho ngo wongeye guhingisha abahinzi baturutse mu nkambi ubwo icyo nicyo gitumye uze wiruka watanya banyereke bose mbirukane birukane none se nimba bashoboye akazi Eh? ikibazo ni iki oya biramba baza kuba ntashobora no kubatandukanya n'abandi rwose uwabashyiraho ikimenyetso nkajya mbamenya uwo wasanganirwa nsangira nabo rwose udasangira nabo se si abantu banyereke ni abana ni abana banyereke ariko nkubaze ko bahite mbona bataha abantu.
nonaha ngaha Eh?
mpfire mu murima niba wowe ubwawe udashobora gutandukanya abantu n'abandi wabaretse ko icyo upfa ari uko bakora akazi kawe neza
umunsi ugenda nakukurikije amaso ejo baba zikumwanze
ariko urantunguye pe dukomeje gupanga amakarito neza muri butike Eh.
sinareba inyuma bite se ni byiza uburyo se zikuririmba
namaganya umuntu aba aririmba gusa amayenga amaganya ngo umusego marayange Eh, kubera ibyo mbona hari igihe mbiburije igisubizo ugahitamo kuririmba sha birumvikana Mm.
gusa nanjye ni uko uzi ko muyomba yavuze ko adashaka ikintu na kimwe cyamwumvikanisha na papa wawe bigeze se ndagira ngo nkubwire ko aramutse amenye ko tuziranye yanyirenze
baba karame
nanjye ni uko
ntabwo bitworoheye papa we na mama ntamwumva ye ahubwo um- iyo mvuze ikintu cyatuma bumvikana cyangwa se bakaganira n'abo bafitanye amakimbirane Hmm.
bari mu nkambi baravuga ngo yibyariye intasi y'abazamwica ibaze sha shahaba narinje kugura ubudodo nanga kugenda ntagusuhuje reka ngende uragiye se ndagiye ni ukuri mva none se mbabona karame ubu ntitwakirengagiza ibyabo tukikundanira
oh sisita karame ntabwo ndi bukugobe humura ego mani nabonaga imodoka izi nsatira nkibaza ukuntu muri guta umuhanda bikanyobera sisita karame wambaye neza murakoze urangire umuntu umuntu wambaye imyenda idoze mu gitenge
murakoze cyane Eh, eh, ubwo dodosera azadodeyemo ingofero y'abarasita
ingofero se ko najya nzidoda
uzayidoda uko ubonye kose nzapfa kuyemera nibyo Mm, kandi nzagwa amafaranga ushaka ndayikeneye rwose kandi njye wanyita tonto kiduhe Eh.
ahubwo wampa nimero yawe kugira ngo nzajye nkwibutsa
gakuru aha nyine niho mu rugo iyi burende ni iwacu n'aba duturanye bamwe twamenyanye ino abandi turaziranye
ewe sha ndabibona ndabona bitoroshye naho ubu buryo uri amahema ndabona amaze gusaza nta kundi ntuhise mbegera Mm.
ubu ngiye ikintu kinzanye nzi ngo tuganire ukuntu mama yusufu yazongera akaduha cya kiraka cyo kumutwaza ya mariya Eh, Eh, njye ubu njye ndi tayari Reka.
ko yavuze ko azaduha menshi kurushaho kagira se inkuru Eh, ntabwo numvise mm, gera n'ubu nagize ubwoba mm.
ntare yavuze ngo abanyeshuri ni bo bonyine bayitwara ibintu bitaremereye akaduha amafaranga na kuri amafaranga asa n'ubwa mbere wayafashe mbagira ikindi mfite ubwoba U- ubu nzongera kubeshya kuko mu rugo ushize nababwiye ko amafaranga nayo nayatoraguye ariko shareka umuteto Ubeshya hano rwose Urasa uzababwira ko hari abazungu bakora mu nkambi bayaguhaye Eh, kubera ko bagukunda ntibyashoboka da Eh, Hi. ariko rero nanjye n'ubundi iyo ndeba mbare barariya amafaranga ukuntu angana mm,
inshuti sinakubeshya ari amafaranga sinayirengeje mhm.
ariko natekereza ukuntu kubeshya ababyeyi bintera kumva umutima uhagaze ukandya kandi mama yusufu yavuze ko tutagomba no kumena ibanga tutamena ibanga ntunabeshye ejo rero ni ukujya kumureba akadutuma tukazamusanga kuri ka gashyamba ka ruhiza uri tayari icyo cyanzanye shabije nanibereye mu rugo ndi kwirebera filime ariko shaba hari filime nabonye numiwe yego ni filime bwoko ki se sha nkurikije ukuntu wowe uteye ntiwayikunda wumva ko ki se nyine ni filime ngo z'abakuru da
ariko n'umwana wayinkije nayishyizemo mbona abantu bambaye ubusa ahubwo mama yari kumpita ntiyayibona nayirebye nijoro erega ubwo nayirebye nijoro baryamye uzi ko nasibye kuza kubera nasinziriye ntinze cye Mm, nasinziriye bwenda gucya ah reka tuve mu bya filime bikubuza kwiga we Mm.
ahubwo umva Mm.
warahombye yewe umva muri gurupe twaganiye byinshi byubaka yawe ku masomo Mm.
ndetse no ku mahoro amahoro Mm.
njyewe se nta mahoro mfite we
yego urayafite ariko uzi neza ko hari n'abatayafite yego nuko rero mu gihe ubayeho neza uzi ko hari n'abatabayeho neza Yeah.
ujye umenya ko nta mahoro ufite ahubwo we reka tuve muri ibyo mwibyirire komera ukupaga kujya i burayi wabonye viza aha ni agatangari ikindi umbajije
nyamara kante ndakumva utagira ngo ntiwampemukiye ngewe se wowe warampemukiye akowe nawe kugira ngo uhe akazi abantu baturuka mu nkambi n'ukuntu batanyifuriza kubaho maze ni ukuri
bariyari ariko yariyarira bariyariye rwose ariko ntubaze gatsinda bazi ubu koko wananiwe kubatandukanya n'abandi ese ubwo wumvaga ari jye ujya mu bakozi banjye b- bahinga neza nkajya kubavangura koko njye ninongera kubasanga mu murima wanjye muzahita mujyana nta shindi kunyangiriza ibigori ubu se barashaka guhinga ibyo bazarandurara Umva ni Sha- batera amabuye ku nzu yanjye bakaturaza ijoro duhagaze twibirukankana nabo turwana ntabwo ubyibuka ariko se wabwiwe n'iki koko ko ari abo mu Warangiza nkambi ukabaha akazi.
Hi?
wabayoberwa se?
uragira uti barabiranduye bagomba uta bino.
amabuye ku mabati nyine ariko mana urumva nabyihanganira nyamara reka nkubwire mutware wanjye Mbwira, mbwira, ni ukuri nzarugutamo
gatsimbanya urwango ni rwose ku bantu bo mu nkambi nyamara ntarabasha kubatandukanya n'abaturage basanzwe kandi aracyafite umugambi wo kwihimura begeti na gakuru bo bakomeje gufasha mama yusufu mu bucuruzi bamutwara imari batazi ko kiduhe yadukiriye mbabazi aho habana ntiyaba yavuyemo uyu mwana minyoni wese amaherezo ye ni ayahe naho ubutaha
Ah, amatsiko yo ntiyabura tuzumva aho bizagera ubutaha ni mu kiganiro ejo nk'uko mudahwema kutugezaho ubutumwa inama ndetse n'ibyifuzo muri shyaka yahageze ngo abitugezeho tuguteze yombi umwanya n'uwawe
urakoze cyane ku mikaze reka nanjye mbonereho mikaze abadukurikiye mu mwanya w'ibitekerezo abakunzi bacu batanze ku kiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ku mibereho ya mwarimu ubutumwa bwa none rero tubuhere ku bwa joseph ndamage uri mu karere ka kicukiro aho yavuze ati mwarimu akwiriye kongererwa ubushobozi binyuze muri koperative y'abarimu mwarimu sako turagushimiye cyane ku gitekerezo cyiza uduhaye joseph emmanuel bikorimana wati mwarimu aracyahabwa agaciro gato ugereranyije n'abandi bakozi ba leta ndayisenga wereretse nawe yunze mu rya emmanuel ati nibyo koko umushahara muto wa mwarimu utuma atanga umusaruro udakwiye mico utuye mu karere ka muhanga ati nibyo koko mwarimu ni inkingi y'iterambere kuko kujijuka nibyo bizana iterambere kandi mwarimu niwe ujijura abantu naho kuri nyiramubande yatambutse ubushize mbegeti na mushuti we nibitonde batagwa mu mutego kubera amafaranga rugamba umukunzi wacu utuye karangazi wo mu karere ka nyagatare yagize ati nanjye ndi mwarimu ariko uyu murimo dukora ni ukwitangira abana bacu naho abavuga ko nta kibazo abarimu bafite ni abashaka kwishongora no gupfobya abarezi dukomereje ubutumwa bw'uyu munsi ku bwa efuroni hakizimana uri mu karere ka nyanza yagize ati ni ubwa mbere numvishe ikiganiro ejo gusa nshimishijwe n'ubuvugizi mukoreye abarimu ubutumwa bw'abatwandikiye none reka tubusoreze aha gusa reka mbonereho nsuhuza abakunzi bacu bari hirya no hino ku isi mbibutsa ko uburyo bwo kutwoherezamo ubutumwa bwabo ari ukwandika ubutumwa bwabo bakabwohereza kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse na zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri mwakoze kubana natwe kandi mugire umunsi mwiza ubutumwa bwanyu ni akagaruka
murakoze cyane tugana ku musozo reka mbibutseho kuri uyu munsi twaganiriye ku kuringaniza urubyaro ku batararugira bamwe mu babyeyi ndetse n'abaganga bagize icyo bavuga batubwira icyo babona nk'ingaruka n'impungenge twumvise ikiganiro n'umwe mu bakoresheje imiti aringaniza urubyaro uburyo yabikoreshaga impamvu yabihagaritse ndetse n'ibindi twakomeje n'ikinamico nyiramubande duhora dukurikirana mu kiganiro cyacu reka ikiganiro cya none tugisoreze ahangaha muri studio mwari kumwe nanjye nicole muziranenge ikiganiro kiyobowe na hoje niyigena ni aha dusoreje ikiganiro mbararikira udasiba gukurikirana ikiganiro ejo ni ku masaha asanzwe tumaze kumenyera mukomeze kujya mbere cawu cawu hasta la vista kuri radiyo ukunda
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo
dusangire ijambo dusangira ijambo dusangire ijambo
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ntidusangira ijambo aho uyu munsi tugaruka ahanini ku itangazamakuru itangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi twibuka ko hashize amezi atanu ibinyamakuru byigenga cyane cyane amaradiyo ah, bifunzwe byinshi ndetse bikaza no gutwikwa Ah, muri studio muri iki gitondo turi kumwe na bamwe mu bayobozi b'ayo maradiyo Ah, reka duhere ku muyobozi wa radiyo bonesha atwibwire hanyuma dukurikizeho n'abandi yego mwaramutse ni patrick nduwimana nkaba ndi umuyobozi wa radiyo bonesha fm baramutse n'abari baratumviriza bose dukurikizeho umuyobozi wa radiyo rpa Eh, ndabaramukije nanjye nitwa bob rugurika nkaba ndi umuyobozi w'iradiyo rpa ijwi ry'abanyagihugu dukurikizeho umuyobozi wa rema fm ego ndabaramukije nanjye nitwa claude inkuru nziza nkaba ndi umuyobozi wa radiyo na televiziyo rema na patrick wibutse ni ryari mwamenye ko radiyo yanyu yatewe itariki cumi na zine nko mu ma saa tatu n'inusu narabikurikiranye nari muhira mugabo naramenye yuko abapolisi baje basaba ko ibiganiro byari ko biraba mu iradiyo byohagarara ariko mu nyuma cyabaye ni uko baje bafite intumbero bari baje gusambura bonesha reka dukurikizeho bob rugurika umuyobozi wa radiyo rpa ni ryari mwamenye ko radiyo yanyu yatewe Eh, Eka nk'uko nyene mugenzi wanje Patrick Nduwimana ahejeje kubishikiriza amaradiyo murazi ibitero bayakoreye byaba hafi mu mwanya umwe na twebwe iradiyo RPA twaramenye uretse ko twari dusanzwe tuzi ko umunsi n'umunsi bazoyiturira canke bakayimenagura canke bakayugara twabimenye natwe mu gicugu mu gicugu c'igenekerezo rya cumi na kane rusama muri uno mwaka nyene twari twamaze kumva ko na radiyo televiziyo renaissance bamaze kuyitera urumva barashoboye gutahura yuko abateye kuri radiyo televiziyo renaissance nibo baciye baduga haruguru gato kuri radiyo rpa e, bwana claude nkurunziza wowe rema fm wamenye ryari ko yatewe Ah, kubimenya jewe nabimenye itariki eh, cumi na zitatu eh, kuko ni ibintu byabaye ku murango ku murango w'izuba ryaka Eh, twebwe rero abaduteye bari abantu bamwe mbere twana bamenye kuko bari basanzwe bafise eh, i- i- ibyo bahora barongoye mu gihugu ko bamwe bari abasirikare abo twabonye kandi twari tumenyereye twari tuzi eh, bari muri wa mugwi wari kugomba gutembagaza ubutegetsi twarababonye rero twebwe baduteye si ibyo twabwiwe turabazi bwana claude nkurunziza uri i bujumbura amezi atanu arashize bivugwa ko hari iperereza hari amatohoza arimo gukorwa ariko kugeza na n'uyu munota nta radiyo n'imwe muri izo zafunzwe yari yafungurwa nkawe wiyegereye aho abafata ibyemezo bari impamvu nyamukuru ituma amaradiyo adafungurwa bababwira ni iyihe icyo nababwira ni uko igihe hatangwa gukorerwa amatohoza bamwe bararekuriwe na twebwe turi mu barekuriwe n'ubutungane ushobora gusubira gukora mbere hariho n'iyindi radiyo yarekuriwe n'ubundi butungane ariko ivyo o- nk'uko ubutungane bubigira dosiye niy'umwumwe wese si mwese musikiranira kimwe bakaca babemera ni ukuvuga rero ko twe twakurikije ubutungane turabaza yuko ah, amatohoza yaheze hanyuma baratubwira ati yaraheze murashobora gukora ese ubu murakora twebwe ntidushobora gukora kuko um, ah, bwari uburyo bwinshi bwato- bwa- bwa- bwatakaye kandi bugoye gusubira kwegeranya nayo ahandi yaba bwariho twashobora gusubira gukora ni ukuvuga ko mwebwe ubuyobozi ubutegetsi bwabahaye uburenganzira bwo kongera gutangira gukora ariko ubushobozi nibwo mutarashobora kwegeranya ubushobozi ntabwo dufise kandi nababwira yuko twe twaranditse amakete menshi twandikira ubusanzwe ari umushikirizamanza mukuru wa repubulika kandi atako aratwishyura bwana patrick nduwimana ah, ibyo wumvishije claude nkurunziza avuze yagize ati bo bashoboye kwegera ubutegetsi barabusaba barabemerera kugira ngo bongere bakore ariko ikibazo bafite ni uko bataregeranya ubushobozi kugira ngo batangiye gukora mwebwe muri bonesha fm hari icyo ubutegetsi bwari bwababwira mwari mwarekurirwa kugira ngo mwongere mutangire gukora nta nyishu amakete yaranditswe barandikiye umusizamanza wa repubulika barandikiye umugwi ugeze gucunga nyine n'iyocamakuru bikora umugwi w'igihugu witwa senise mbere twaranasabye yuko hoba abantu bo- boduhuza bakabijyamo umugwi w'igihugu ugeze abatekazina muntu sembe hashi mugabo kuva icyo gihe amakete yandikwa nta- nta nyishu iraboneka inyishu ni yonyine yaba yuko ntiturekuriwe no kwegera aho aho iradiyo ikorera kandi gushika ubu aha tuvugana n'ubu abapolisi baracyahari urumva inomenya igituma umushikizamanza wa repubulika eh, wewe abandafata ingingo ishobora gutahura igituma bob rugurika muri rp ya mwebwe byifashe bite ntacyo byo nibaza ko ata- ata byinshi norenza ko ku byo mugenzi wanjye patrick nduwimana yaje kugushikiriza ayoboye radiyo eh, bonesha fm reka tureke kumera nk'abasigana inkore ku maso hariho amaradiyo ubutegetsi buterekwa ubu burya butegetsi bwa sendedefudede hariho amaradiyo bwari bwarahigiye kandi noneho kira ibi byabaye ni ibintu bari barateguye ariko bari barindiriye igihe kibereye kugira babikore bari bazi n'ingene bazobigenza urumva rero hariho amaradiyo ane ni ukumenyesha ni radiyo rpa ijwi ry'abanyagihugu ni radiyo bonesha fm ni radiyo isanganiro hamwe na radiyo televiziyo renaissance ibyo bimenyesha amakuru bine mu bisanzwe hajya mu burundi ni ibyo novuga hariho n'ibindi bihari byigenga ariko nibyo novuga nyamukuru byari byaboneye izuba ibindi nibyo novuga kandi byakurikiranwa na cyane n'abanyagihugu b'abarundi mbere nta- ntagiye gushikuza nibyo byakundwa n'abanyagihugu kuko eh, nibyo byabashikiriza amakuru atohoje amakuru ataho yegamiye amakuru atankunzi agira kubera ko u- u- byari byigenga kabisa hanyuma ikindi rero cyatumye ubwo butegetsi butayerekwa ni uko eh, menshi muri ayo maradiyo n'amaradiyo yamye anyegurura ibinyegezwa by'abategetsi yaba ubwo bwicanyi ayo madosiye yo kwica abatavuga rumwe ayo madosiye yo yo- yo kunyuruza itunga ry'igihugu bimwe byeruye ayo maradiyo n'ibyo n'ayo mateleviziyo ko ndababwiye ane niyo hanini yagiye arabishyikiriza ibyo rero byaratumye batagira ukwihangana na kare bari basanzwe ba- bafite guke ibyo bita tolerance bari barahize rero ku- kubyugara nicyo gituma mwobyumvise mugenzi wanjye ayoboye radiyo rema fm yegamiye ubutegetsi claude Ndu- nkuru nziza yabyivugiye neza ati twebwe baraduhaye uruhushya rwo gusubira gukora ariko ntiturashaka gusubira gutangura kubera ati twabuze ibintu byinshi kandi nibyo aho ndamushyigikiye nabone muri ajya makuba n'ukuri abanyagihugu bari kumwe na- na- n'abasirikare bamwe bamwe barabononeye ibintu cyane rwose claude nkurunziza ah, bob rugurika aragira ati mwebwe kuba mwaremerewe kongera gukora ndetse mukongera no ku- gusura aho mwakoreraga n'uko mukorana na leta Eh, akarimi kavuga inagore karagororoka niko abarundi bakunda ah, guca umugani eh, mu rurimi rw'ikirundi nibaza ko ibyo abishikirije eh, niko birashobora kuba abyiyumvira ariko nibaza ko atari uko bimeze twebwe twaratewe kandi twe twatewe kare nk'uko natwe twatewe twenyine ko mazi ko ni radiyo y'igihugu yatewe ko ari bo bakundwa bagakundwa mbere na benshi ibyo nabyo ni- ni ibyo gu- ni ibyo guharira ariko igikenewe kumbure umuntu yoshikiriza ni uko abo benshi baranditse kete ariko mbega ko irya mbere twaryandikanye hamwe barasubiyeyo patrick nduwimana bwana nkuru nziza yigeze kuvuga ngo mwigeze gutanga urwandiko rumwe rwa mbere mwese mwari muhuriyeho hanyuma bisa nk'aho bo bafashe indi ntambwe ah, bakurikirana icyo kibazo Ah, akavuga ko mushobora kuba mutarakurikiranye ikibazo cyanyu nk'uko byari bikwiye niko bimeze waya siko bimeze njyewe nawe ndi mu buhungiro ndafite abasigaye ijumbura babikurikirana ndafite eh, uwuserukira ijisho ryanjye ni ukuvuga umuyobozi ufata kibanza uwo bita diretere interineri turafite icyo kwita komite egizekitife nda- abatari bake bari bujumbura njyewe novuga nti nta gushaka na gutonya kuhari mbere njyewe ijambo ryo kuvuga ngo ari amatohoza nayo ndiko ndabona nta matohoza ariko arakorwa kuko nta matohoza yofata amezi atanu ku bintu byabaye ku murango izuba riva amaradiyo yacu ah, yasambuwe ayandi araturirwa ku murango abayaturiye ni abakozi ba leta urumva nta matohoza ahari Eh, nari nanse kugira sinje mu mpari ndende mbo bumva rema nimba yararonse uruhusha bakayemerera ikaba ifite ingorane z'uburyo mugabo ukabona abandi ni ukuvuga rp abonesha renaissance nsanganiro nta kintu na kimwe kivugwa atari uko gusa ubu ubu badushyize mu mugwi umwe umugwi w'inyankaburundi n'ibindi byose nta matohoza ariko arakorwa rero kandi jye novuga nti mu gihe ubutegetsi eh, buriho ubu ubu bumaze kudushira mu byiyumviro byabo bamaze kudufata nk'abanzi bakatwagirira ibyo bashaka bakatwita amazina bashaka we wumva twogira iki nk'uko umwe muri mwe yigeze kuvuga ngo radiyo ah, rema fm ishobora kuba ikorana na leta cyangwa se yegamiye kuri leta ni nako amaradiyo yanyu bivugwa ko mukorana n'abarwanya ubutegetsi bwana nduwimana ugutuka ntagutorera Eh, ukuri ukuri kuzomenyekana mugabo uyu munsi ntigushobora kumenyekana urumva niko nakubwira nti abadusamburiye nibo bafise ubutegetsi uyu munsi nibo bica bagakiza ariko kumbure byo tuzoronka ubutungane butunganiriza bose kuva mbere iyo n'imvugo yatanguye kuva n'imbere y'uko baturira basambura amaradiyo yacu byaravugwa Eh, hayigeze kuba igitero eh, mu kwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na- na kane ntihenze mu ntara ya kibitoke ubwo nyine umugambi uri ku butegetsi waciye usohora i- itangazo uvuga yuko abateye mu kibitoke abateye eh, abasirikare abateye abapolisi donc aya maradiyo yacu umuntu yagize igitero urumva ni ibintu bitumvikana mbere n'umuntu afite ubwenge abyumviye nta n'umwe ashobora kubyemera urakoze bwana nduwimana claude nkurunziza namaze igihe mu gihugu cy'u Burundi muri iyi minsi maze igihe hari ibibazo byinshi cyane ikintu kimwe abanyagihugu benshi bambwiraga ndetse abanyapolitiki nabo bakabimbwira ni ikibazo cy'ibihuha kiri mu gihugu kubera ko abanyagihugu badafite amaradiyo bari bakunze cyane icyo kibazo mubona gikomeye namwe niko mukibona turabizi ko habaye natwe icyo kibazo cy'uko usanga hari ibihuha byinshi na cyane cyane biciye muri bimwe bita ah, rezo sosiyo ah, aho usanga hakunda gukwiragizwa ibihuha icyo kibazo turabizi yuko ah, cyahabaye Ah, ariko kandi tuca tugenda natwe tuca tuvuga ngo nta radiyo n'imwe iri kwirakora i bujumbura kuko izo zose twese tuvuga turabizi ko hari izindi zadutanze gushika zanasohoye bamwe mu bagiye gukora kuri ayo maradiyo yose turiko turavuga hari abaciye ku iradiyo nkuru y'igihugu nayo irakora hari izindi radiyo ziriko zirakora kuko washaka n'amatora narumvirije abandi bariko ba- barayakurikirana baba bafise amaradiyo ariko arakora ukuntu ibintu byariko biragenda ni ukuvuga rero yuko amaradiyo hari ariko arakora mugabo ntawo kwankangwa rero kuvuga yuko habaye n'ikintu cy'ibihuha mugabo ibyo bihuha rero byari binahari n'imbere y'uko ah, ibyadufitiye bihaba kuko twabonye yuko hariho ukuntu hayatanguye gukwirakwiza ibintu rimwe rimwe ah, ugasanga biciye kuri ubwo buhinga ngurukanabumenyi ari ikinyoma ugasanga rimwe rimwe kiremewe mbere gusumba gusumba n'ukuri bwana bob rugurika ingaruka mubona nk'abayobozi b'ibitangazamakuru ah, nk'abantu mwakoze umwuga w'itangazamakuru kuba ayo maradiyo ubu ngubu adakora ingaruka bifite ku banyagihugu ku banyamakuru ubwabo ni nk'izihe kuri wowe Eh, urakoze ariko urantunga jewe imbere yo kuvuga ingaruka mbi ziri ku bamenyeshamakuru cyangwa ku maradiyo nagomba ndababwire ingaruka mbi ziri ku gihugu ubwa mbere na mbere kuko nibaza ko murabizi no mu bihugu byose si mu burundi gusa uruhara rw'amaradiyo ibimenyeshamakuru ni kirumara mu bijyanye na demokarasi ni baravuga ko ari kimwe mu nkingi za demokarasi nyakuri ingaruka ya mbere mubona ni ubwo bwoba uno munsi igihugu cy'u Burundi nibyo barakiduhungishijemwo baratwomora abandi barabica muribuka umumenyeshamakuru wa bonesha fm jean batiste bireha yahatse kuhasiga ubuzima ari kumwe n'uwahoze ayoboye umugambi ipede murazi ko barashwe we wararokoka abamenyeshamakuru rero benshi barahunze icyo onye ubunye umuntu yona agishima ko bakiri bazima ariko ngira ndakwereke ingaruka mbi y'ibyo bintu ubutegetsi bwakoze uno munsi mu gihugu cy'u Burundi abarundi hafi mirongo icyenda n'umunani ku ijana batekewe n'ubwoba bari mu bwoba ariko hariho uduce nka tubiri ku ijana twabo nyene ba- ba- bahembwa n'amahera y'ikori y'umunyagihugu abo nyene bari mu bafata ingingo uno munsi abo nyene bari mu bitwa ko ngo bayoboye igihugu bobo nta bwoba bagize kuko nta kibatera ubwoba nibo bazi ibyo bariko barakora ariko wumva iyo ngaruka ya mbere mirongo icenda n'umunani ntihende ku ijana bari mu bwoba nagira ibyo ndakubwira biharuro bikurahe ka mugenzi nagira ndakubwiye ko n'abo banywanyi ba sende david nyene bari ngaho i bujumbura rega turayagamisha yose baratubwira ko batekewe n'ubwoba ivyo rero ni Oya, kimwe ikibazo cyo mu kumenya ari ngaruka ibyo biharuro mbi.
bikura ko atari ibyo uri kurahimba nk'uko bakunda kubivuga abanyarwanda
bob rugurika claude nkuru nziza aravuga ngo iyo mibare niyo urimo guhimba ngo wayikuye he reka ntaco ndayivuga arayihinyuza jewe ndiko ndagereranya nta kibazo reka Rero na- nagomba sinshaka kuvuga- kuyinyuza bo nkeneye kumenya aho wayikuye kuko eh, utwo tubiri ku ijana mirongo icyenda n'umunani ku ijana nimba utariko ukina umukino wa politike tugize ukuri aho wavuye iyo unkundira nkabanza ngaheza icyiyumviro canje hanyuma nawe ukumbura ukagira ico bivuze ko ariko ngira claude urabizi abatware mu burundi abantu bafata ingingo bari mu bibanza vya politike aribo bamwebwe murazi yuko muri bake cane muri kurusha sivyo nibaza ko mu eh, umubare namwe mufise Ni- mugabo niwabona muti twebwe abategetsi turi ibice mirongo itatu ku ijana navyo uraza kubivuga reka mbandanye nariko ndavuga ko vyaratumye mu majambo make abarundi sinzi bahunga n'igihugu abicanyi ngaho mu burundi uno munsi bariko barica abantu ataco binona uno munsi abantu bariko baranyuruzwa ababikora ataco binona uno munsi abantu baranyuruzwa bagatogwa ibiziga kera amaradiyo akiriho aya maradiyo yigenga yacu baturiye kera yaramenye inkuru akanasemerera abantu bakagira isoni bakamaramara ugasanga rimwe rimwe imigambi igahita barayivuyemo ariko uno munsi biriko birakorwa amenyo umunsi hazoba amatohoza yigenga muzosanga ibara ryaraguye mu burundi urakoze cyane bob rugurika bwana patrick nduwimana ah, kuri uyu wa gatanu intumwa yihariye ya leta zunze ubumwe za amerika ah, thomas perriello yasabye leta y'u burundi ah, kwihutira gufungura ibinyamakuru byigenga icyizere mufite kingana gite urazi imyifato y'ubutegetsi eh, eh, buhari ubu nta saka na ritonya bafite ryo kugurura amaradiyo yacu nta na ritonya ntabyo mbona ahubwo rero byo bintera kwiyumvira yuko eh, urazi ibiri kubiraba ubu eh, i bujumbura cyane cyane mu makaritsiye amwe amwe ingene ubuzima bw'umunyagihugu babu rangiza mu isegonda kandi abanyagihugu bakicwa n'abari bajejwe kubakingira ni ukuvuga abapolisi mbere jensiga mfise n'amakenga yuko atari abapolisi kuko amahano u- ubwicanyi bw'agahomabunwa bukorwa mu makarasi mwamye mbese biyumvira ko vyoba bikorwa n'abantu bageze eh, polisi kuko polisi ubundi eh, mu- mu kazi jejwe hariho gukingira abanyagihugu ibiriko biraba rero bira- birateye ubwoba n'agahinda bigaca binatuma n'inzira zikumbura ubutegetsi mu kutagomba kugurura amaradiyo yacu bagomba yuko ivyo bintu biba atacamira atawukoma induru ni ukuri jewe nta cyizere na gitonya mbona kiretse kiretse nyene habaye nk'inguvu nyine byo kugira gushyira ko presiyo ubutegetsi bwa nkuru nziza mu kubu- mu buryo cyangwa indi presiyo cyangwa hatangwa ibijya- ibiganiro nyabyo ikibazo cyacu cy'amaradiyo kikajyamo kuko ako kamo katewe kuva mbere ariko gushika ubu nta kiriko kirakorwa Ni- ibyo ibyo mugenzi wanjye bob rwirika yavuze ati ingaruka nyamukuru ni uko kuntu ibara rikoreragwa mu gihugu ku munsi ku munsi kandi bigakorwa n'inzego z'ubutegetsi ni ukuvuga izo nzego z'umutekano inzego z'iperereza rero mbere ushobora kuzita ko ari inzego z'umutekano kuko nta muntu agiye gucungira umutekano w'umunyagihugu yokora amarorerwa tumaze iminsi tubona bwana claude nkuru nziza aba bagabo uko ari babiri baragira ati gufunga amaradiyo yigenga gufunga ibitangazamakuru n'ibara ku gihugu akagira ati hari ibintu bikomeye birimo kubera mu burundi wowe aho i bujumbura ubona ibintu byageze rudubi ego kubera baba bari kure ndabizi yuko naho bari kuba bari hafi batari kukoreka gukoresha imvugo irengeje urugero kuko si bya mbere eh, ba- mugenzi wanje wa erita arabizi yuko hari ikibazo no ku iradiyo yiwe aho amenyesha amakuru avuga amakuru tuzi yapfa tuyo hasi bakabateguye ni ibisanzwe rero yuko ah, abarongozi bamwe bamwe b'imenya- b'imenyeshamakuru bashobora kuba biyumvira ariko sinibaza ko ari uko bimeze ntiturashika ngaho ariko nk'abarundi benshi mvuga ko nifuza yuko mu burundi haba hari ibinyamakuru byinshi cyane ariko ibinyamakuru byinshi cyane bikorera mu mategeko atari eh, bikora ibyo bishaka ibyo bishaka cyangwa ibyo yumviye mu mutwe akumva ko ibyo avuga ari byo by'ukuri ibiharuro atanga bikuye mu mutwe akumva ko ari byo by'ukuri Ah, akabona ko uku- uko umuntu ashoboye gukorera u- ashoboye kuja mu rwego rw'igihugu ah, ibyo bintu bitaba hari ukuvuga ko iradiyo yiwe ibikorera ubutegetsi cyangwa aba ari ubutegetsi nibaza ko atari uko bimeze um, mu bisanzwe si uko byategerezwa kumera nk'uko ah, twabibonye no muri kahise kumbure hariho ibintu byinshi byatumye amaradiyo muri kino gihe biba bimeze uko bimeze mugabo nabo nk'uko yabivuze mugenzi wanjye kumbure baba bari hafi nk'abandi ibyo bintu ariko aravuga ubuhari n'ubwo icyo kibazo cyaba cyaravuye mu ngiro mugabo urumva ah, ubu ubu ibyo babivuga bari kure cyane ariko twabasaba ko bibakundiye boshobora kugaruka ubona ko bo banatomboye uwo mwanya biranashoboka no kubatoma ariko mu nkundire mu nkundire claude claude mu nkundire ni ukuri utari kuriyobagiza i- i- ibintu biri kubera mu gihugu aha wotubwira yuko twoza tukishora ngo turatashega claude uvugishije ukuri uravye Ah, iriko biraba u- u- mu gihe none- urazi nyene Mhm.
twavuye mu- urazi nyene twavuye mu gihugu duhigwa muhongo baturondeza ahantu hose.
nagira nongere ko Eh, kumbure ahubwo twa- ko twashyize n'ikete ku rya icumu mbere igihe dushimira navuga Imana. uyu munsi twanditse twa tugira ngo nabifite ngo- kariho ngo ni byiza ngo mwari dukurikirane mugabo hariya inyuma.
abari bahari none Oya, mwebwe Kamel, menya oya, n'iradiyo oya, za- zaturiwe eh, nibaza ko na- nu- na renaissance yaturiwe kandi ari ngaha nibaza ko atakabaye Ura- murakoze cyane murakoze cyane noneho tugeze ku musozo claude nkuru nziza ijambo ryanyu ego ijambo rya nyuma ni uko o, nk'uko mwavuze turabizi yuko ukumenyesha amakuru ni igikorwa gikomeye cyiza cyane eh, kandi gituma igihugu o, gitera imbere eh, mu bice byinshi natwe turifuza yuko amaradiyo menshi muri kino gihe aba ariko arakora icyumviro cyane akaba ari uko amaradiyo yose yo- yoshobora gukora mugabo agakorera mu mategeko ariko muri kino gihe nk'uko mubyumva ah, biri mu butungane kandi natwe twarafata ubutungane kuko natwe murumva yuko naho twari dufite n'ubwo n'ubwo ruhusha twaronse naho nari uko eh, dutishije mu nzira y'ubutungane naho twaronse ubwo ruhusha natwe turacyafise icyo kibazo cyo kuronka eh, uburyo uburyo bukwiye bushobora gutuma umuntu ashobora gusubira gukora kuko twebwe ibyo bwa twabwomorewe ni byinshi cyane ariko twebwe eh, kumbure turizeye yuko inzego zihari zizoteba zigatorera umuti ibyo bibazo hama nimba dukeneye gukora umwuga w'amakuru tukawukora cyangwa tugahitamo tugakora u- uwa politiki tugahitamo n'uwo kwanya igihugu cyangwa tugahitamo uwo gukunda igihugu bob rugurika umuyobozi wa rpa ijambo ryanyu ego murakoze nagi nariko ndumviriza mugenzi wanje claude nkuru nziza wa radiyo rema fm ariko aravuga biragoye ku- u- u- kumutandukanya na filipo nzobona ari bavugira leta canke umwe daniel gerard ndabiraba yavugira umugambwe sendedefdede canke pascal nyabenda arongoye sendedefdede kuko bavuga imvugo imwe n'amajambo ingene bayakurikiranya namwe iyo bariko baravuga ibimenyeshamakuru ariko kumbure ngira Ra- ra- ngira ra- bateramira ra- hamwe iyo bariko barayaga Rasa bene ivyo ku- bibazo ra- ico ra- nashaka kuvuga jewe ijambo rya nyuma ni akamo nibaza notera umuntu wa mbere noherako ni umugabo petero nkuru nziza jewe nshobora no kuyita umushinga ntayashatse nibaza ko n'umuryango we cyangwa abantu yoba afite bamukunda bamuhanura bamuhanure agarukana ituze mu gihugu cy'u Burundi bihereye muri uko guhamagara ibimenyesha amakuru bigasubira ku mirimo guhamagara abo banyepolitike reka ndetse ndiko nibwira nk'umumenyesha amakuru nahamagara abo bana b'igihugu bose yangaje kubera ibi bintu ngira ndababwira abo bantu ba- barazi ibintu bi- by'intambara barazi ibintu byabatwaye mu ishyamba kwari ukubera ko banizwe bavuga ko banizwe bimwe bimwe ijambo kwari ukubera ko bavuga ko batagira aho bavugira none raba uno munsi nibyo bariko barakora mu gihugu je nasaba yuko bogarukana gusa muri rusange ituze mu gihugu kubera ibi bintu ni ukuri iyo uriko urabikora bikiri ko biraba ugira uti namarame kubera ko uba ubona umengo ura- urorohewe wahora kugora wahora kurabira ku isahani isi ihari ariko ibi bintu mu nyuma bizana akarambaraye ugasanga mu nyuma abantu bariko bagira bati iyo menya aro rero icyo navuga nasubire ahamagara abarundi bose Ni- nabanze akorane n'abo basanzwe bajejwe amabanga yo kurongora icyo gihugu ariko uretse ko bakirongoye bitekubiri n'amategeko nk'uko abatari bake babivuga mbere harimo n'amakungu rero nibaza ko ibyihutirwa ubu n'ibiganiro ibiganiro rero bizohuriramo n'aba bayoboye aya maradiyo yigenga aya mashyirahamwe ya sosiyete sivile bagaruke bumvikane ingene umwe wese mu bimu- mu byo ajejwe mu bimuranga ingene asubira gukorera igihugu akajya ku murimo tutibagiye n'aya maradiyo urakoze Sino cyane kugira- ura- urakoze cyane bob rugurika ibitekerezo byawe biru nibaza ko ari aho nogeza abumva banyumvise urakoze cyane bob rugurika umuyobozi wa radiyo rpa Ah, bwana patrick nduwimana ah, umuyobozi wa radiyo bonesha fm ukaba na perezida w'urunani rw'amaradiyo asamirana mu burundi ijambo rya nyuma Eh, no kunganira gatonya nk'ibyo mugenzi wanjye bob rugurika avuze ni ukuvuga iyugurwa ry'amaradiyo yacu ni ikibazo cyoja mu bindi bibazo byinshi biriho muri kino gihe mu gihugu ni ukuvuga ibibazo bijyanye n'umutekano w'abanyagihugu ibibazo bijyanye no guhonyanga agatoya kazina muntu nakubwiye yuko ibiriko biraba mu gihugu ni agahomerabunwa ariko haraba ubwicanyi burengeye burengeye ina kandi eh, abariko barabikora kumbura uyu munsi ni uko atawubakomakoma mugabo ni ukuri niyumvire yuko ejo uriko ara- uriko arazimanganya ubuzima bw'umuntu azokura iki nawe hazota imyaka ingahe bizoshika rero rero navuga nti naho hamaze gu- guterwa akamo akatari gake basaba ubwo butegetsi kwemera kwicara n'abandi kugira bavugane ibibazo bihari nanjye nsigaye gutera ako kamo ibintu biriko birayangara ejo nabo nyene bazosanga byabananye no kugarura ibintu kuko mu burundi muri kahise ibibazo byose twagiye turagira intambara zagiye ziraba zarangijwe n'ibiganiro Eh, uwuzi inzira amasezerano yarusha yafashe imyaka byafashe uburyo byatwaye u- abantu bari bamaze gupfa imbere y'uko aya masezerano a- a- aboneka nimba koko tukiyumvira yuko igihugu ari icyacu twese harageze nimba hatararengerana yuko bicara ku meza abaserukira eh, abanyepolitike abaserukira sosiyete sivile abaserukira amashengero abaserukira ibimenyeshamakuru abaserukira abanyagihugu tukicara tukarondera umuti i- i- igihugu cyacu ni ukuri kiriko kirajya mu manga mugabo eh, ni uko mbona umengo eh, impanuro zitangwa abandi bobo babifata uko bishakiye bobo ubona ko bifatiye no mu gahanga amakungu yahora afashe i burundi ye ni ukuri atari inzira yonyine yo kwicara hamwe ngo abantu bavugane imbona yuko i- i- i- igihugu cyacu kigiye ku- kuva mu ngorane kirimo murakoze cyane murakoze namwe inshuti mwese mwarimu duteze amatwi Ah, nshimire cyane abatumirwa bacu bwana claude nkurunziza umuyobozi wa rema fm ndagushimiye cyane umwanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika turashimiye namwe kuba ah, mwashoboye kutubazagira mumenye ibyo tugona be n'ibyo abatari bake bagona ariko ryongera nta mubare uza gutanga murakoze cyane nshimire kandi bwana bob rugurika umuyobozi wa radiyo rpa nawe urakoze akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe kuri aka kanya mwaduhaye kugira dushikirize akababaro kumbure dufise ku mutima ku biriko birabera mu gihugu iwacu i burundi ariko kandi nagomba ndemesha abarundi ngaho nyene haba ngaho ibujumbura canke inyuma y'igihugu haracariho abagabo hariho abarundi b'abashingantahe ni ukuri je nibaza ko bitebe bitebuke umuti wo gusubira kubana mu mahoro uzosubira kuboneka ngaho mu burundi urakoze cyane nshimire kandi bwana patrick nduwimana akaba ari umuyobozi wa radiyo bonesha fm ndetse akaba ari na perezida w'urunani rw'amaradiyo asamiranira mu burundi bwana nduwimana patrick ndagushimiye akanya nawe wahaye radiyo ijwi ry'amerika tangiye umwuga na cyane cyane tukibaza yuko abanyagihugu bazodukurikira eh, bazokumva yuko eh, turagishingwa n'uko igihugu cyacu kiva muri aya mahano mu ngorane kugira ngo eh, haboneke